muragiye mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba na metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu gitondo muri kumwe na veniste nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye majoro petero buyo yawahoze ayobora igihugu cy'u burundi akaba yaritabye imana ku itariki ya cumi na zirindwi z'uku kwezi yashyinguwe kuri uyu wa kabiri i bamako mu murwa mukuru wa mali kuko atakinguwe i burundi igisubizo ni mukanya mu burundi muri komine rushaka muri province ya mwaro ababyeyi bafasha ishuri shekina school kubarera umwe wese agatanga icyo ashoboye uzanye isuka azana isuka uje kurima yumva abakoze igikorwa gikomeye cyane umwe wese aratanga impungu yahageza kuko iryo shure ryacu rya twese misheline barandereka uhagarariye ishyirahamwe shekina aratubwira imikorere y'iryo shuri mu gice duharira ibibera iwanyu mu ntara muri iki kiganiro ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi abagize akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU bamaganye bivuye inyuma ibitero byo ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri ku ngabo z'uwo muryango zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica ni ibitero byabereye idekowa no hafi ya Sibo muri perefegitura ya Kimu byaguyemo abasirikare batatu b'abarundi hakomereka abandi babiri abagize ako kanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU bumvikanishije umubabaro mwinshi n'uko bifatanije n'imiryango y'abasirikare baguye muri ibyo bitero hamwe n'Uburundi bifurije abakomeretse gukira vuba abagize ako kanama bamaganye mu magambo akomeye ibitero byose bushotoranye n'ihemberwa ry'urugomo ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro n'abandi bose babikora abagize akanama k'umutekano ka ONU bongeye kuvuga ko ibitero ku basirikare b'amahoro bishobora kuba ibyaha byo mu ntambara kandi bibutsa impande zose inshingano zabo hakurikijwe itegeko rireba ubutabazi mpuzamahanga banki zongeye gutanga serivisi mu murwa mukuru w'intara ya Tigre Mekere mu majyaruguru ya Ethiopia bwari ubwa mbere kuva hadutse intambara ku itariki ya kane y'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe byaraye bitangajwe na televiziyo fana ikorana na leta ni mu gihe guverinoma ya Ethiopia ishakisha uburyo yasubiza ibintu mu buryo fana yahereye ku kiganiro ibiro ntaramakuru bya leta ya etiyopiya byagiranye n'umuyobozi w'umujyi wa mekere atakiriti haile serasiye aho yavuze ko amabanki yafunguye imiryango ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu cya etiyopiya n'iz'ishyaka tprf mu ntara ya tigre bikekwa ko bwaguyemo abantu ibihumbi kandi ko bwakuye mu byabo abagera mu bihumbi magana cyenda na mirongo itanu umuyobozi mukuru wa oms ishami rya oni ryita ku buzima tedros adhanom gebreyesus ukomoka mu ntara ya tigre warezwe n'igisirikare cya Ethiopia gushyigikira TPLF yavuganye ikiniga ibyerekeye ubwo bushyamirane mu butumwa bwe busoza umwaka kuri uyu wa mbere Tedros wahakanye ibirego by'uko agerageza gutanga intwaro no gushyigikira abarwanyi b'intara ya Tigre abinyujije muri diplomasi yavuze ko afite bene wabo benshi muri ako karere barimo na murumuna we ariko ko nta makuru yabo na make azi kuva itumanaho rihagaritswe muri kameruni impanuka z'imodoka zo mu bwoko bwa bisi zatwaye ubuzima bw'abantu mirongo itatu n'icyenda hagati y'umurwa mukuru yawunde n'umujyi w'ubucuruzi wa bafusam mu burengerazuba bw'igihugu hakomeretse abantu cumi n'icyenda perezida paul biya yategetse ko hahitakorwa iperereza ku cyateje izo mpanuka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yoherejwe na perezida biya ahabereye impanuka yavuze ko impanuka ya mbere yabaye ejo ku cyumweru mu masaha ya saa cyenda za mu gitondo ubwo bisi yari ivuye mu mijyi yo mu burengerazuba Fumban na Bufasam yagonze urutindo hafi y'umujyi wa Makenen. Iyo bisi yabirindutse metero mirongo itatu mu gice cyakamye cy'umugezi. Iya kabiri yabaye ubwo bisi yagonze abaturage n'abakozi b'ubutabazi barimo gufasha abakoze impanuka mu modoka ya mbere. Perezida Paul Biya yifatanije mu kababaro n'imiryango yabuze abayo kandi yifuje ko abakomeretse bavurwa vuba. Mu myaka icumi ishize Kameruni yavuzwemo impanuka zo mu muhanda zirenga ibihumbi cumi na bitandatu zahitanye abantu hafi ibihumbi bibiri buri mwaka. Afghanistan n'abatalibani biteguye ibindi biganiro mu mwaka utaha abayobozi muri Afghanistan bavuga ko guverinoma yafashe icyemezo cyo gukoresha icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'abatalibani i Doha muri Qatar ahabereye ibya mbere ibihugu bitandukanye byarwaniraga kwakira ibyo biganiro by'amahoro harimo Norvege n'Ubudage i Doha ni naho habereye ibiganiro by'amahoro hagati y'Amerika n'abatalibani byatumye hasinywa amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri ni naho kandi abatalibani bakomeje kugira ibiro bya politiki mu buryo bw'ibanga hashize imyaka ibiro bya perezida Ashraf Ghani nabyo byemeje ko i Doha ariho hazabera ikindi cyiciro cy'ibiganiro kugira ngo bitangirire igihe Ghani yari yarumvikanishije icyifuzo cy'uko icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'ibindi bizakurikiraho byabera muri Afghanistan cyakora abatalibani ntibemera guverinoma ya Ashraf Ghani kandi bateye utwatsi icyifuzo cye umuryango w'ubutabazi Global Response Management ufite intego yo kwita ku bimukira mu rugendo rwabo bajya muri Amerika uwo muryango udafite aho ubogamiye ugamije ubutabazi uyobowe n'abasirikare b'Amerika bacyuye igihe muri uyu mwaka gusa uyu muryango wavuye abimukira ibihumbi ubu urimo gushyira abo bantu mu bigo nderabuzima biri mu mujyi wo muri Mexique hakurya y'umupaka wa leta ya Texas iherereye mu majyepfo yo hagati muri leta zunze ubumwe za amerika cyakora uwo muryango urashaka gukora ibirenze ku gutanga igisubizo mu bihe by'ibibazo nyirizina ahubwo ugashyiraho uburyo bwatuma ubuzima bw'abimukira bukurikiranirwa hafi mu rugendo rwabo bava muri amerika yo hagati ibyo ni bimwe mu bikorwa by'ubutabazi byiyongera kandi byihutishwa muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya virusi ya korona cyatumye ibibazo by'abimukira mu bijyanye no kwitabwaho mu by'ubuvuzi bijya habona
arakoze ejenia mukankusi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi no ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu gihugu cya mali habereye umuhango wo gushyingura nyakwigendera pierre buyoya wigeze kuba perezida w'u Burundi yitabye imana ku itariki ya cumi na zirindwi z'uku kwezi azize indwara ya covid cumi n'icyenda mu kanya navuganye na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri kigali mu rwanda mbanza kumubaza impamvu major pierre buyoya atashyinguwe mu burundi icyo kibazo twakibajije umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Pierre Buyoya uh, wo twakibajije asanzwe ari bamakombere mu gushingurana iteka ubu yahoze atwara Burundi uh, yatubwiye yuko umuryango wari wifuje yuko nyakwigendera Pierre Buyoya ashingurana iteka uh, mu Burundi ariko leta y'u Burundi kugeza ubu uh, ntiyari yemera nuko perezida Buyoya yitavye imana ntaco yigeze bitangaza ko ubu leta y'uburundi rero ngo yishe uwo muryango yuko yemeye ko buyoya yoshingurana iteka mu burundi ariko ntahabwe icubahiro nk'icyo wahoze atwara uburundi ko yohambwa nk'uwundi murundi uwo ari we wese yoba yaguye hanze umuryango wiwe rero nawo uvuga ko bidashobora gukunda kuko yatwaye igihugu imyaka irenga cumi bica bihurirana n'uko igihugu ca mari cemeye kumushingurana iteka kigakura ikiziga ciwe mu gihugu c'ubufaransa aho yaguye i paris hama kikamushingurana iteka perezida wa mari mbere yanavuze ko buyoya azogirwa nk'icibutso c'amahoro mu gihugu ca mari uretse ibyo umuryango wa Pierre Buyoya wavuze hari icyo leta y'u Burundi yigeze itangaza ku byerekeranye no kuba atashoboye gushyingurwa mu Burundi gushika ubu ntaco leta y'u Burundi irabivuga ko ku mugaragaro mu itangazo canke mu kindi ceco cose ariko umwe mu beregeye ubutegetsi mbere ari hafi y'abavugizi b'umukuru w'igihugu yavuze ko Uburundi budashobora kwakira watembagaje ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ubutegetsi bwari bwa perezida Ndadaye ndetse akaba yanakatiwe n'urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose uwo mbere akaba anagirizwa kuba afise uruhara muri kude leta yahatswe gutembagaza ubutegetsi muri bibiri na cumi na gatanu bamwe rero mu bagize leta y'uburundi bavuze yuko uwo atoshinguranwa iteka nk'uwahoze atwara uburundi kandi hari ibyaha bitandukanye yagirizwa birimo gusesa amaraso naho perezida buyoya apfuye n'ubu akibihakana kandi yari yavuze ko agiye gusubira kunguruza urubanza yaciriwe mu kwezi kw'icumi guheze Pierre Claver niyo nkuru twibutse hari abandi bahoze bayobora Uburundi baguye hanze y'igihugu ntibemererwe cyangwa se bakemererwa gushyingurwa mu Burundi Veniste twavuga ko oh, Perezida Petero Buyoya atari uwa mbere aguye eh, hanze y'Uburundi ariko n'uwa mbere eh, igihugu canse gushingurana iteka mu gihugu twavuga nka jean batiste bagaza ari nawe mbere yatembagajwe n'ubu yitavye imana perezida buyoya ubu yaguye mu gihugu c'ububirigi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko leta ya perezida nawe nyakwigendera pierre nkuru nziza yaramutahukanye imucingurana iteka mu itongo uh, ibujumbura ahitwa ikiriri mu itongo rya uh, wahoze ari perezida jean batiste bagaza uwundi yaguye hanze ni michel micombero nawe yari yakuwe ku butegetsi na jean batiste bagaza uh, mu mwaka mikime amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu ubu yaguye imogadisho muri somaliya muri mirongo umunani na gatatu ariko leta yemeye kumu bawushingura mu burundi aja guhambwa ku itongo ahavuka muri komine rutovu mu ntara ya bururi twibutse ko aba perezida bose uko ari batatu jean batiste bagaza michel micombero na pierre buyoya bava mu ikomine imwe n'intara imwe ubundi yaguye hanze ni cyprien ntajyamira yaguye mu gihugu cy'u rwanda mu ndege yari kumwe na mugenzi we juvenal habyarimana yahoze atwara u rwanda hari muri mirongo icenda na kane ariko nawe yatahukanywe guhambwa mu burundi uwo gushika n'ubu rero ibisigarira vyiwe bikiri hanze mu gihugu c'ubusuwise ni umwami agira kane umwambutsa bangira icenge nawe leta y'u Burundi yari yashatse kumushingurana iteka mu Burundi ariko umwe mu bagize umuryango wa mwambutsa bangira icenge aravyanka muri kino gihe ibisigariwe vyiwe biri mu gihugu c'ubusuwise i Geneve icyo tworangiza ko nuko hari umunyamategeko yizeye amategeko mpuzamakungu ijwi ry'amerika ryaganiriye nawe ni honorable emmanuel nkengurutse yahoze ari umukenguzamateka akaba aturuka mu mugambi umwe iprona na buyoya aho twavugana yatubwiye ko ngo bitebe bitebuke ibisigarira bya buyoya bizoteba bitabukanwa mu burundi igihe yavuze ko igihugu kizoba casubiye ku murongo mwiza ngo leta izoteba imutahukane kuko yagize ati perezida buyoya ni itunga ry'igihugu yatwaye Burundi imyaka cumi n'itatu kandi ngo azote batahukanwe ahambanwe iteka mu gihugu yatwaye kandi yakoreye uko niko uwo umunyamategeko mpuzamakungu Emmanuel Nkengurutse yabitubwiye Pierre Claver niyo nkuru urakoze cyane kubera ibyo bisobanuro uduhaye ukomeze udukurikiranire iyo nkuru tuza kugeza kubumva ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha umunsi mwiza murakoze cyane venisa nawe tukivuga ku burundi tunyarukire muri komine rusaka muri provinsi ya mwaro hari ikigo cy'amashuri kidasanzwe shekina school imaze imyaka icyenda itangiye ifite umugambi wo gutanga uburezi bwatuma abaharangije bashobora gukora mu bihugu bigize umuryango w'uburasirazuba bwa afurika uhagarariye ishyirahamwe shekina micheline barandereka yasobanuriye imikorere iryo shuri abanza kumbwira aho ritandukaniye n'ayandi ishuri rya shekina sikuru ni ishuri ritanga ubumenyi bwiza mugabo hari cyane cyane yuko umuntu ababyeyi batazana abana gusa ariko bafite uruhara rukomeye mu iterambere ry'iryo shuri n'iterambere ry'abana babo aba banyeshuri baraza hanyuma tukabafungurira ariko ibyo tubafunguriye ni ababyeyi baba babirimye ni ukuvuga ngo ababyeyi rimwe mu ndwi baraza kurima imfungurwa abana babo bazofungura ku ishuri bafungura mu gatondo bakongera bagafungura saa sita nyuma y'uko basubira mu ishuri ariko se iyo gahunda yo gusaba ababyeyi kuza guhingira abana mwayitewe n'iki ego kuko twasanze abana bafite ikibazo cyo gufungura nabi ni ukuvuga icyo bita kwa shiroko malnutrition dusanga ntibari bwige ntibashobora kwiga neza bataronse ibyangombwa bikwiye mu mubiri bituma abana bamererwa neza icyo kibazo rero twagitoreye hamwe n'ababyeyi abavyeyi inyishu y'ikibazo twagitoreye hamwe n'abavyeyi twababwiye tutabana nubwo twebwe twazanye amashuri habutse amagara kugira ngo bashobore kuronka ubwo bumenyi rero baca bigira inama bo nyene bati twebwe amaboko turayafise twereka aho turima aho turima kandi tuzoza kurima tubishaka kuko bizofungura abana bacu ni ukuvuga ngo inyishu yavuye muri bo byerekana ko by'ukuri ni umugambi wabo ni ishure ryabo ni iry'abana babo n'ibyo barimye duca tubifungurira abo bana bakamererwa neza bakabona kwiga neza ni ukuvuga ko gahunda yo kurera abana no kwita ku buzima bwabo muyumvikanaho n'ababyeyi tugendeye mu mihana tukaraba abo bana aho bava tukaraba uko babayeho twabonye bikenewe cyane yuko abo bana mu by'ukuri kugira ngo bashobore kwiga neza nuko n'imihana bavamo na- n'imiryango bavamo ishobora kuba imerewe neza aje ku ishure agasubira muhira hari ibibazo ntacyo twaba tumufashije cyane none se mukora iki kugira ngo niba umwana aje ku ishuri akarya ifiriti akanywa amata nagera no mu rugo naho ayabone mubigenza gute kugira ngo ibyo umwana abona ku ishuri abibone no mu rugo twatanguje kubaha impene impene umwana wese aje ku ishuri tumuha impene imwe twakoze ibyo bita sheni de solidarite ni ukuvuga ngo impene imwe uyihaye umwana ibyaye azoyiha mugenzi we ni ukuvuga ngo abana bose bakaronka impene iyo mpene rero ni kugira ngo ujye gufasha mu muryango tuvuga ngo ni impene y'umwana yo gusomesha umwana iyo mpene imaze ku- gushika mu muryango itanga amase buri mwaka ivyara kabiri ni ukuvuga ngo wa mwana niyagera mu mashuri azokenera kuriha minervare cyangwa agakenera kuriha amashuri y'amafu- anga- amafaranga y'ibikoresho by'ishure wa muvyeyi azokwikora kuri ya mpene ayirose mu- agitangura ishure rya- rya zero nk'uko bakunze kuryita ariyo maternelle azoshika mu w'indwi ya mpene imaze kuvyara kenshi cyane umuryango urisananuye mu buryo bw'amase uraronse imfungurwa zikwiye zo kugaburira wa mwana yakwashira korera havuye bwa butunzi bwa bukene buraha- buraha- burahavuye hari utunzi umuryango we urahindutse niba mutanga impene zo kugira ngo abo bana bashobore kugira ubuzima bwiza mu rugo iyo bageze ku ishuri naho bahasanga impene namwe mu- mu- murorora hari ubworozi mufite aho ku ishuri kugira ngo ibyo barya imuhira nabyo babibone ku ishuri Eh, dufise ubworozi bw'akarorero bw'ingurube ubwo bworozi bw'ingurube twabushizeho kugira ngo budusahirize dushobore kubona amase kuko iyo turima izo mfungurwa aba bana bafungura ku ishuri bisaba amase menshi dutanguza ubworozi bwo kurima bwo korora ingurube hanyuma tukabona ayo mase hanyuma kandi bakaturabira ko n'akarorero uburyo tworora nabo bashyitse mu mihana bakabona ko by'ukuri igitungwa kizana uburyo budasanzwe bushobora gusahiriza bugakuraho ubukene mu muryango ubwo bworozi kandi ntibudufasha gusa mu mase ingurube ziragwira cyane buri mwaka turagurisha kabiri mu, mu mwaka tukabona amafaranga yo guhemba ba bigisha bigisha ba bana bacu urumva bifise uruhara rubi- rubiri buradukura mu bukene buradusahiriza mu guhemba abigisha ariko kandi burazana n'amase tukimbura byinshi tugaburira ba bana bacu kuva iryo shuri ryanyu ryashingwa mumaze kugira abana bangahe dufise abana amajana abiri na mirongo itanu bari mu mashuri angahe bari mu mashuri ahera mu ntango iyo bita materineri agashika mu mwaka w'icenda twagiye dufata buri shure buri shure buri shure twongera ko buri mwaka ntitwugururiye amashuri icyarimwe twatanguriye uwa zero umwaka ukurikira dushira uwa mbere umwaka ukurikira dushira uwa kabiri ubu tumaze imyaka icenda tugeze mu w'icenda hari inkunga mubona ya leta cyangwa se muyishakamo nk'ishyirahamwe ry'ababyeyi leta iraduha inkunga kuko dukoresha porogaramu ya leta ni ukuvuga ngo leta iraduhaye ibi- i- i- ibi porogaramu nziza n'iyo bagombye kugira amahugurwa mu abigisha bacu nabo barajamwo inkunga ya kabiri ni abo babyeyi ni abo babyeyi twebwe twese hamwe na twebwe turi imvukira zaho turi muri abo babyeyi umwe wese aratanga icyo ashoboye uzanye isuka azana isuka uje kurima wumva abakoze igikorwa gikomeye cyane umwe wese aratanga inkunga yahageza kuko iryo shure ni ryacu ni rya twese ariko leta igikorwa mukora iragishima ego cyane baranaduhaye agashimwe mu bihumbi bibiri na cumi eh, n'indwi eh, cumi n'umunani ntihenze ni ibihumbi bibiri cumi n'umunani baraduhaye agashimwe muri wa munsi mukuru w'abantu bateje imbere amakomine y'iwabo umunsi mukuru uhora uba mu kwezi k'umunani bahora baduha agashi- baraduhaye agashimwe ku mugaragaro baradushimira bavuga ko ibikorwa dukora ari iby'akarorero kandi natwe byaraduhaye inkomezi zo gushishikara mbese intego y'ishuri ryanyu ni iyihe intego ni uko umwana wese aba mu misozi aba mu birare yogira ubuzima bwiza biciye mu mashuri biciye mu magara meza biciye mu gufungura neza biciye mu kuba ahantu heza twasanze by'ukuri ari ukwegekwagane kw'ibintu ntushobora kuvuga ngo uraje kwigisha umwana gusa utegereza kuraba ko uwo mwana ugiye kwigisha afise amagara meza ariho wumva twaciye tubona ko bakeneye gufungura ntushobora kuvuga ko uwo mwana amerewe neza mu gihe ataha mu bukene ashitse muhira naho yafunguye ku ishuri muhira adashobora kuronka icyo afungura byasaba ko n'imiryango tuyisahiriza tukayiha iyo mpene ishobora kuzana ayo mase umuryango ugasubira ukaronka icyo ugaburira abana ibyo rero ni ibintu by'akarorero dukwiye ko kugwiza cyane mu gihugu cyacu tukamenya ko umwana agizwe na byinshi ntashobora kwiga amagara yiwe atameze neza adafunguye neza atabaye heza ibyo ni byo bizana iterambere nyakuri kandi rirama ufashe ikintu kimwe uruhande rumwe usanga by'ukuri watakaje n'inkomezi n'inguvu nyinshi uri kubakoresha ariko ubifashe muri rusange ukavuga uti uyu mwana kugira abeho neza yige neza yambare neza aronke amagara meza bisaba ko ibi byose tubikorera hamwe niyo nyigisho twazanye ku babyeyi niyo nyigisho twazanye naho baba bari mu bukene turabereka ko kuva mu bukene birashoboka turi hamwe birashoboka mumaze imyaka icyenda mutangiye mufite materineri mukagira amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye muzagarukira he hari gahunda mufite yo kugira na kaminuza imana idushoboje aba bana turabona two babandanyiriza muri kaminuza kuko birakenewe hari iwacu ababye inyuma ya univerisite ni make mu gihugu hagati imana idushoboje bagomba kuzoshika no kuri univerisite Micheline barandereka ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane na mwebwe ku wa kabiri w'icyumweru gitaha tuzasura indi ntara muri cumi n'umunani zigize uburundi
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi ry'amerika rikomeje kubifuriza kuzasoza neza uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri tukinjira muri bibiri na makumyabiri na rimwe mu mahoro tuzakomeza kandi kubaha urubuga kugira ngo mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe mu nkambi ya nduta muri tanzania impunzi z'abarundi zanyujije ubutumwa kuri mugenzi wacu james jovin akazina kanje nitwa ntihabose domitira batazira mama jiriyeta ndi mu ikambi y'induta basha umunsi mukuru wagenze neza noweli twarayiriye byagenze neza turabipfuriza umwaka mushasha nawe muze murye ntuzi barye nagomba gutasha yanwari yanamuvunyi hamwe na bigirindavyi emanweli ari mu ikambi y'ubugande nawe ndamutahije n'abadamu biwe hamwe na gwandanga numva ngo ubu ngasigaye akora imuyinga nawe ndamutahije hama rero n'izindi nshuti zose bagiye banyabagirika bamwe sinkimenya abari abandi numva ngo bari mu zamarawe abandi mu rwanda abo babazi akazina kanje nabo ndabatahije abo twahora tubana bose banyumva ndabatahije abandi ntahije nabo turi kumwe mu ikambi y'induta dukorana igikorwa cy'ubusenzi harimo umukozi w'imana feredina hamwe na joseline na niyosaba bose ndabatahije na wadaforoza dufatanije igikorwa imana ibahezagire ni uko twari kubatasha yari jewe ntihabose domitira ndabipfurije umwaka mwiza musha muhire wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe umuze muwurye ntuzubage nitwa shoferi siliveri mba mu nkambi ya nduta Eh, ndashima cyane ko umunsi mukuru wagenze neza aho mba nta ntambara zabaye byagenze neza twa- twasenze amahoro kandi kuzana umunsi turi amahoro hanyuma abo nifuza gutasha eh, ndiko ndatasha umukobwa wanje ari mu burundi yitwa antoine ntonono Eh, ndifuza gutasha o, umuhungu wacu witwa majarigus gahungu ari mu burundi muri komine kayogoro Eh, ndifuza gutasha witwa nsabimana sarumo ari mu burundi muri komine kayogoro ama ndifuza gutasha uh, uwitwa nizigimana diodone uh, ari mu nkambi ya mutenderi ndifuza gutasha uwitwa ndahimbaze birikimasi ari imutenderi ezo ni inshuti zanjye ziriko ndadondagura hanyuma ndifuza gutasha uwitwa uh, murumunanje yitwa seriyake ari uh, muri hositarari hanyuma ndabifurije amahoro ko ni mu mwaka uzoza ushika tora amahoro twese imana ibahezagire Kanahimana Dorine ndi- mba mu nkambi ya Nduta Noheli umunsi mukuru twawuriye neza ariko ndipfuza kuwipfuriza abagenzi banje ndashaka yuko abagenzi banje nabo bawuhimbaza amahoro Nk'umu- nk'umugenzi yitwa Agnes Nyabenda ndamwipfurije amahoro abagenzi banje bari mu Burundi ndabipfurije amahoro na shangazi ari mu burundi ndamwipfuriza- ndabifu- ndamwipfurije amahoro kuko natwe ino nta ngorane zahabaye umunsi mukuru wagenze neza ndetse n'abagenzi bose noba mfise no mu nkambi ya nduta bose ndabipfurije umunsi mwiza n'umwaka mwiza mushasha uze ushike induta turi amahoro kandi tuze tuwurangize amahoro kuko noweli yabirarenganye atafurufumbi byutse muri tanzania nicyo gituma tuvuga yuko noweli yagenze neza kandi byose byagenze neza atari utwo nkubwiye gusa nashaka no gutasha inshuti n'abagenzi tudaherukanye cyane cyane bagwiza paul ari mu burundi niwe mwana wanje asa n'imfura kuko imfura yaraho- yarapfuye niwe yasigaye ari imfura ari i bujumbura mu kinama rero uwundi ari nyarugusu yitwa ndayiragije moyize cyane cyane abo ni bo mvuga n'imiryango yabo bara suzana ari muri nduta ndabasinyiye kuko mwaratugiriye neza murakoze kuko inoweli yagenze neza umutekano wabaye wose nta ngorane zahabaye mwarakoze none nashaka gutasa inshuti zanjye hariho umuhungu wanjye ari mu kinama yitwa bagwiza paul ndamutahize n'abo- n'abana biwe bose n'abuzukuru banjye bose hariho emanuweli hariho bagwiza paul hariho emanuweli hariho na na ndayiragize bose uyo ndayiragize rero ari mu ntuze inyarugusu nda- ndamuramukize hariho umwuzukuru wanjye ari mutenderi nawe nyine ndamuramukize nyina wiwe yitwa unyamwana yitwa sedirike ndamuramukize na nyina wiwe ndabipfurije umwaka musasa nitwa nibigira mariya eee umunsi mukuru twahuriye neza nta ngorane ikindi rero ngomba gutasha inshuti n'abagenzi ni kujya kuramutsa eh, mu bibara hari burundi mu ntara ya muyinga mukuru wanjye ahandi ni kujya kuramutsa ni kujya kuramutsa umuhungu ari aha hari bujumbura umunyeshuri yitwa nzobarinda ari hose ubundi kandi ni kujya kuramutsa Eh, ni umuhungu witwa jean marie ntezimana ni mu kayanza ndabaramukije rwose ati amahoro meza ndabipfurije umwaka mushasha ugiye gutangura tuze tuwurye ntuturye dutumerere neza tuze tuwura nk'umwe amahoro n'umutekano imana nihatugeza tuzabonane twese turi bazima dukomeye impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya nduta muri tanzania uwukunda ujya umwifuriza amahoro niyo ya mbere hano ku ijwi ry'amerika tuzakomeza kubaha urubuga kugira ngo mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na mukubelo ya baro wamfashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mutega amatwi muri benshi kandi buri munsi ijwi ry'amerika mwitegure neza kurangiza umwaka mu mahoro kuri mikoro mwari kumwe na veniste nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera gica